mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ijwi ry'amerika rivugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi wongeye kubasuhuza abanyarwanda bazajya babona imiti yo kuvura indwara y'umuvuduko w'amaraso kubera ubufatanye bwa leta y'u rwanda n'ikigo AstraZeneca iyi gahunda rero cyangwa se iyi porogaramu AstraZeneca igiye gushyigikira harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi cya mbere ni ugukora ku bukangurambaga icya kabiri hari ukwegereza serivisi abanyarwanda
uwo ni umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gukumira indwara no kuzirwanya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc albert tuyishime mu mujyi wa Uvira muri kivu y'epfo abantu bane bapfuye bishwe n'insinga z'amashanyarazi zabaguyeho mu myigaragambyo barimo basaba ko ingabo za monusco zirukanwa muri congo umutwe wa al shababu wigambye ibitero byagabwe mu majyepfo ya somaliya byahitanye abantu barenga batanu kuri uyu wa gatatu amakuru arambuye ni mu kanya gato mugume hafi duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi umutwe wa al shababu wigambye ibitero byagabwe mu majyepfo ya somaliya byahitanye abantu barenga batanu kuri uyu wa gatatu ni inkuru twateguriwe na fideli niyongabo umuvugizi w'umugwi al shababu Abdiaziz Abu Musab yatangaje ko uwo murwi ari we wakoze ivyo bitero vyompi avuga ko muri ivyo bitero bishye umuyobozi w'akarere k'igisagara ca Marka kirimwo n'abo bari kumwe atangaza ko mu gisagara ca Afgoye bishe abasirikare babiri mu gitero ca bombe bahakoreye mu gitero ca mbere amabomba abiri yatezwe mu isoko ry'ibitungwa mu gisagara ca Afgoye mu ntara ya Lowe Shabele yahitanye abantu bane nk'uko bitangazwa n'igipolisi n'abanyagihugu baho ikibombe kimwe caturitse yamara nta bantu cishe canke ngo gikomeretse mu nyuma yaho ikibombe kigira kabiri caraturitse cica abasivile bane mu gitero gitandukanye ikibombe caturikiye mu gisagara kirimwo ikivugo ca marka cahitanye ubuzima bw'umukuru w'akarere ico gisagara kirimwo radiyo mukdisho yaho yatangaje ko uwo mutegetsi yishwe mu gitero c'abakora iterabwoba Ahmed Farah aba mu gisagara ca Marka tangaje ko abajejwe umutekano azibiye ikibanza ico gitero cabereyemwo umugwi wa Al-Shabaab umaze imyaka irenga cumi urondera gukuraho leta kugira ushireho amategeko afatiye ku idini rya Kiislamu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov aragaya uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifata umugabane wa afurika yabivugiye mu rugendo arimo mu gihugu cya etiyopiya inkuru nanone mugezwaho na fideli niyo ngabo umushikiranganji lavrov yatangaje ku munsi wa gatatu ko uburusiya bushigikiye utwigoro twa leta ya etiyopiya two kugarukana umutekano mu gihugu n'ibiganiro mu gihugu atawe bikumira bijejwe gutorera inyishu ibibazo bikomeye mu gihugu lavrov ari addis abeba aho ariko arangiza urugendo yagize mu bihugu bine vyo muri afurika mu ntumbero yo kurondera ibihugu ko vyoshigikira uburusiya muri iki gihe gihanganye n'ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi ku bijanye n'ibitero vyaco muri ukraine kubera inyungu n'imigenderanire vyinshi mu bihugu vyo muri afurika bifitaniye n'uburusiya hamwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi nta ruhande vyafashe ku bijanye na ukraine cegera c'umushikiranganje wa mbere wa etiyopiya demeke mekonnen avuga ko igihugu ciwe gishimishijwe n'uko uburusiya bugishigikiye mu mugambi waco wo kubahiriza imbibe zacu leta ya etiyopiya yagirije ibihugu vyo mu mahanga yinebagura ko biriko birondera kwivanga mu bibazo vyayo lavrov yavuze ko uburusiya bucuditse n'akarere ka afurika avuga ko imigenderanire y'uburusiya n'ibihugu vyo muri afurika itandukanye n'inyifato y'ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi bigifise ivyo avuga ko ari ingendo ya gikoloni
fideli niyo ngabo harakoze kuri aya makuru hatugejejeho havugwa hirya no hino ku isi ni radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu kuri yutube na facebook vewa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hakomeje imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye zizwi nka monusco kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa uvira muri kivu y'epfo abantu bane bapfuye bishwe n'insinga z'amashanyarazi zabaguyeho bari muri iyo myigaragambyo inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika vedaste ngabo mu mujyi wa uvira muri kongo uyu munsi hirya no hino mu mujyi wa uvira abaturage bakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko ingabo za munisiko zavanwa muri kongo bamwe muri abo baturage bahagaritse imirimo yabo abandi bafunga ibarabara mu gihe abandi nabo berekeje ahakorera munisiko kavimvira gutwikirayo amapine ndetse abandi nabo gutera amabuye ahakorera ingabo za munisiko basaba yuko munisiko yava muri kongo muri iyo myigaragambyo abantu bane bari bayirimwo bishwe n'isinga y'umuriro w'amashanyarazi wabahanukiye nyuma yo kuraswaho isasu nk'uko bitangazwa na colombe modeste umuyobozi wa sosiyete sivile nationaliste wamefariki vijana vijana watatu na baba mmoja yagize ati ni abantu bane bapfuye abasore batatu n'umugabo umwe byatewe n'amasasu monisco yarashe agwisha isinga y'amashanyarazi iyo singa ifata abasore barimo basunika urugi kugira ngo binjire muri monisco aba baturage bari mu myigaragambyo bakomeza kuvuga yuko bashaka ko ingabo za monisco zakwirukanwa muri congo kuko imyaka irenga mirongo ibiri zimaze muri congo zananiwe kugarukana amahoro MONUSCO iko na miaka makumi mbili na mbili wakongomani hawaoni faida hata moja. Juzi juzi hapa amebadili siasa, amesema anataka monisiko imaze kusaidia imyaka jeshi la makumyabiri Kongo n'ibiri gufukuza abakongomani wanashiria ntibarabona tatu umumaro na wayo zetu.
ejo bundi bahinduye politiki bavuga yuko bashaka gufasha igisirikare cya kongo kwirukana M23 ariko igitangaje ni uko monisiko yavuze yuko idafite ingufu zo kurwanya M23 ndetse ko n'igisirikare cya kongo kidafite imbunda zo kurwanya M23 twabonye yuko akazi ka monisiko kashize nigende turashaka ko monisiko iva muri kongo aya makuru y'aba bantu bishwe n'isinga ry'umuriro ryabaguye ko ubwo bari mu myigaragambyo yemezwa n'umuyobozi w'umujyi wungirije wa uvira kifara kapenda kiki ariko ntahamya ko isasa ryo ryatumye iryo singa ry'amashanyarazi rigwa twagerageje kuvugisha munisiko kuri iki kibazo ntibyadukundira bamwe mu baturage batuye uvira bavuga yuko imyigaragambyo yadindije imirimo myinshi kuri uyu wa gatatu ku bw'imyigaragambyo yabaye hano uyu munsi uvira eh, turabona ibikorwa byinshi bitagezweho eh, nk'ingendo z'abantu baje i bujumbura n'i bukavu no muri plene eh, cyangwa abantu bavaho hose mvuze baza hano uvira izo ngendo zose zahagaze uyu munsi kuko nta modokari nta moto yagiye uyu munsi Eh, ikindi congeyeho kandi nta soko ryaremye uyu munsi hano uvira ndibaza ko n'ingo nyinshi eh, batafunguye uyu munsi kubera ko nta masoko yaremye mu kiganiro n'abanyamakuru guverinoma ya kongo na monisco ejo kuwa kabiri byavuze yuko abantu cumi na batanu aribo bamaze kugwa mu myigaragambyo muri goma ndetse na butembo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira vedaste ngabo urakoze ikigo cyo mu bwongereza AstraZeneca gisanzwe gikora imiti n'inkingo cyatangije ubufatanye n'u rwanda bugamije guteza imbere ubuvuzi bw'indwara y'umuvuduko w'amaraso ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali asumuta kabuye uyu muhango wabaye kuri wa kabiri wabereye mu bitaro by'akarere ka nyarugenge wahujwe n'igikorwa cyo gupima abaturage indwara ya diyabete n'umuvuduko w'amaraso madamu ashiringi marvan umuyobozi wungirije wa AstraZeneca yavuze ko iyi gahunda izamara imyaka ibiri AstraZeneca iri muri bimwe mu bigo byakoze urukingo rwa virusi ya korona rubikwiza hirya no hino ku isi ndetse n'u rwanda rwakiriye izi nkingo Marvani avuga ko iyi gahunda izafasha leta y'u Rwanda gukora ubukangurambaga igera ku baturage bo hasi bagasobanurirwa ububi bw'iyi ndwara ubufatanye bwa AstraZeneca na leta y'u Rwanda buzanagendana no guhugura abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima uyu muyobozi wungirije wa AstraZeneca yumvikanishije ko iyi gahunda izafasha abajyanama b'ubuzima kwegera abaturage babafasha kumenya iby'iyi ndwara ndetse no kubapima ikigo AstraZeneca gitangaza ko kizatanga imiti ku giciro gito cyakorohera umuturage nta mubare w'amafaranga azagenda muri iki gikorwa watangajwe muganga ruberi tuyishime umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gukumira no kurwanya indwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yasobanuye umwihariko w'ubu bufatanye iyi gahunda rero cyangwa se iyi porogaramu AstraZeneca igiye gushyigikira harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi cya mbere ni ugukora ku bukangurambaga ko nk'uko mubizi izi ndwara hari igihe umuntu ashobora kuyigira atarabizi icya kabiri hari ukwegereza serivisi abanyarwanda aho iyi gahunda yagiye ishyirwa mu bigo nderabuzima aho abarwayi bafite indwara zitandura bashobora gusanga izo serivisi ndetse ubu tukaba turimo turagera no ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima muganga Robert tuyishime yagaragaje ko iyi gahunda izagera ku bajyanama b'ubuzima begereye abaturage bo mu turere dutatu tuzatangirirwaho ari two twa gakenke nyarugenge na gatsibo bakazajya basobanurira abaturage iby'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze bizajya bibafasha mu gupima abaturage bamwe mu bapimwe bagaragaje ko iby'iyi ndwara batari babizi kino gikorwa ubu kigiye gutangira ubu ngubu twebwe muri kano karere ka nyarugenge hano nk'uko tugiye kwigishwa batwereka ibipimo batwereka ibikoresho byose babiduhe banaduhugure iyi ntabwo twari tubizi natwe rero baduhereyeho badupima nanjye nihereyeho bambwiye bati umuvuduko w'amaraso nawo ariko diyabete irenda kuza ugomba kureka inzoga ukanywa amazi menshi ugakora na siporo ntabwo twebwe twabikoraga ngo tujye kuba twabapima iyo gupimye ukamenya aho uherereye biba ari byiza urikurikirana byadufasha natwe kuko baba batwegereye minisiteri y'ubuzima ivuga ko nibura cumi na gatandatu ku ijana by'abaturage b'u rwanda aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso mu gihe abasaga mirongo ine na batandatu ku ijana muri bo babana nayo batazi iby'iyi ndwara abashinzwe ubuzima mu rwanda bagaragaza ko gutangirira mu midugudu bizagabanya abajyaga bicwa n'iyi ndwara batarayimenya imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms igaragaza ko mirongo itatu ku ijana by'abatuye isi yose aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso oms ikavuga ko icyo kibazo gikomeje kwiyongera mu bihugu bifite ubukungu buri hasi n'ubuciriritse aho usanga hejuru ya mirongo itandatu na batanu ku ijana by'abakuze bari hagati y'imyaka mirongo itandatu na mirongo itandatu n'icyenda aribo bibasiwe kurusha abandi ku isi kugeza ubu uyu mushinga uzatangira mu turere dutatu nyarugenge gakenke na gatsibo ukazagera ku mavuriro mirongo itandatu u rwanda rubaye igihugu cya munani gitangirijwemo iyi gahunda nyuma y'igihugu cya kenya etiyopiya uganda tanzania ghana cote d'ivoire na senegal asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboyi urakoze kuri iyi nkuru ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutsa ko mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ibiganiro byacu birakomeza mu kanya
igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangekazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence roya
radiyo ijwi ry'amerika washington dc dusubire noneho mu rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rwumvise abatangabuhamya ba nyuma bashinjura jean twagiramungu ku cyaha cya jenoside abatangabuhamya basoreje abandi nabo babwiye urukiko ko batigeze bamubona mu bitero byishe abatutsi ku gikongoro mugenzi wacu eric bagira ubusa yari mu rukiko abatangabuhamya babiri ku ruhande rushinjura bwana jean twagiramungu nibo batambutse imbere y'umucamanza yumva ubuhamya bwabo bwa nyuma bumushinjura abatangabuhamya ba none nabo babwiye urukiko ko bari baturanye na twagiramungu kandi bamuzi neza ku musozo urukiko rwumvise bwana Emmanuel bugegera bakunze kwita busimba uyu mutangabuhamya yemereye urukiko ko nawe yafungiwe icyaha cya jenoside ku gihano cy'imyaka icyenda muri gereza yavuze ko wari komanda sebuhura n'uwari supurefe wa karaba babasanze aho bari bicaye banywa ikigage babasaba kujya gutabara icyanika bugegera yasobanuye ko kujya gutabara yari imvugo izimije isobanuye kujya kwica abatutsi yasobanuye ko bageze mu cyanika babategekaga babasabye kwishyira hamwe kugira ngo abahutu batisanga bicanye hagati yabo aho kwica abatutsi yavuze ko babasabye kwambara imigozi ku ntugu nk'ikimenyetso cyo kugira ngo byorohe gutandukanya abahutu n'abatutsi bicwaga yavuze ko bageze mu cyanika havugiye urusaku rwa za gerenade ku buryo abari bahari bari hafi gupfa amatwi mu bitero byose yireza akanabisabira imbabazi bugegera avuga ko nta na kimwe yigeze abonamo twagiramungu yabwiye umucamanza mu magambo ye ko twagiramungu atashoboraga gusohoka iwabo mu rugo kuko se yari intare kandi nyina wa twagiramungu yari umututsikazi yemeje ko iwabo wa twagiramungu naho hatewe n'abicaga kuko nyina yari umututsikazi umucamanza yashatse kumenya impamvu bugegera akomeza gushimangira ko twagiramungu atashoboraga gusohoka iwabo uboshye yari imbohe bugegera yasubije ko igihe cyose yamubonaga iwabo adasohoka yabwiye urukiko ko mu gitero cyagabwe ku cyanika cyarimo abari hagati ya magana atatu na magana ane urukiko kandi rwabajije umutangabuhamya bugegera icyo ashingiraho yemeza ko nyina wa twagiramungu yari umututsikazi yasubije ko nawe yari amaze iminsi yumva abaturanyi babivuga kandi amuzi hari bimwe mu bibazo by'ubushinjacyaha urukiko rwakunze guhagarika umucamanza akavuga ko bigamije guha abatangabuhamya amakuru atari aya ngombwa ubushinjacyaha bwavugaga ko biri mu nyungu z'uregwa ariko umucamanza nawe akabwibutsa ko inyungu z'uregwa n'umwunganira bazizi kandi bazi kuzirengera umutangabuhamya wa nyuma ni medari nkunzu wimye uyu avuga ko ari umuvandimwe wa juvenal kamondo yabwiye urukiko ko igitero cyagabwe kwa kamondo gushaka abatutsi bari bahahungiye cyari kigizwe n'abagera muri magana atanu avuga ko cyahatsinze abatutsi basaga umunani kandi ko yaba we ndetse n'umuvandimwe we kamondo bari bagiye kwihisha yasobanuye ko we na kamondo bagarutse nyuma basanga ari abatutsi bapfuye uyu mutangabuhamya yavuze ko abari bakirimo yamenyeye aho yari yihishe yatsembye ko atabonye twagiramungu mu bari baje kwica urukiko rwamubajije ukuntu yabashije kumenya ko twagiramungu atari muri icyo gitero cyahuruje imbaga yasubije ko umuntu wari mwarimu atari bumuyoberwe nkunzu wimye nawe yakatiwe gufunga imyaka cumi n'ibiri ariko arirega yemera icyaha akora imirimo nsimburagifungo igisa n'ikita rusange ku batangabuhamya batambutse imbere y'umucamanza bashinjura bwana twagiramungu biganjemo abahamijwe ibyaha bya jenoside barimo abagifunze n'abarangije ibihano urukiko rusigaje kumva umutangabuhamya umutangabuhamya umwe ku ruhande rw'ubushinjacyaha wakunze kubura umwanya kubw'ibibazo bitandukanye yagiye ahura nabyo umunyamategeko pierre celestin buhuru wunganira twagiramungu yatanze icyifuzo ko mbere yo gupfundikira urubanza urukiko rwazamanukaho bikekwa ko uwo yunganira yakoreye icyaha umucamanza ukuriye inteko iburanisha yamusubije ko nk'uko yagiye abikora mu zindi manza yatekerezaga no kuzabikora muri uru rwa twagiramungu bwana antoine muhima yabwiye impande zombi ko ikigamijwe muri uru rubanza ari uko ukuri kujya ahagaragara yavuze ko agomba gukora ibishoboka byose byibura ukwezi kwa cyenda uyu mwaka akazaba apfundikira urubanza bwana jean twagiramungu ubushinjacyaha bw'u rwanda bumurega icyaha cya jenoside bumukekaho ko yagikoreye mu byahoze ari komine za rukondo na karama mu cyahoze ari perefegitura ya gikongoro mu karere ka nyamagabe y'ubu ubu ni mu majyepfo y'igihugu yahoze ari mwarimu ikaduha icyaha aragihakana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo igihugu cy'ubudage cyamwohereje kuburanishirizwa mu rwanda iri buranisha ritaha rizakomeza ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa cyenda ehe bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda erike bagira ubusaha urakoze inshuti mukomeje gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro bungabunga ubuzima ndabaramukije ndi eugenia mukankusi mbashimiye ko muri kumwe natwe muri iki kiganiro bungabunga ubuzima tekereza kuri iki kintu wari uryamye uvuye mu buriri ugiye mu gikoni ufunguye firigo wisukiye icyo kunywa ariko urasinziriye ibyo babyita kugenda usinziriye ni naho umuntu abyuka kandi agakora imirimo asinziriye impuguke zivuga ko kugenda usinziriye ari ikibazo cyo gusinzira nabi cyangwa se kugira imyitwarire idasanzwe mu gihe umuntu asinziriye nk'uko ishuri ryita ku buvuzi mu bijyanye n'ibitotsi rya amerika ribivuga ubwonko buba businziriye mu buryo butuzuye iyo umuntu agenda ariko asinziriye ibi bituma abantu bakora ibikorwa batazi bikunze kuba ku bana ariko n'abantu bakuru bagira ubwo burwayi impanuka zishobora kuba igihe umuntu agenda asinziriye bishobora kandi gutuma akomereka bakaba abantu bazi ibyababayeho harimo n'abazi abagize ibyo bibazo barimo gushakisha ibisubizo kurota ugenda kandi usinziriye bizwi nka somnambulisme ni igihe abantu bakora ibikorwa nko kugenda mu gihe basinziriye habutamu kamuracu w'imyaka makumyabiri n'itatu ni umunyeshuri kuri kaminuza ya hawasa aravuga ko yajyaga arota agenda kandi asinziriye
iyo umuryango wanjye wambwiraga ibyo nakoze nsinziriye barasekaga rimwe na rimwe nisangaga ndyamye mu bundi buriri butari ubwo nasinziriyemo ubushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza rya stanford bwanzuye ko gatatu n'ibice bitandatu ku ijana by'abantu babajijwe muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cy'umwaka bavuga ko bigeze kurota bagenda ቤተሰቦችም ተሳስቀን ዝም እንላለን ስል እንደ በሽታ ምናምን አንቆጥረውም ወይ nta byambayeho ariko nzi umuntu mu baturanyi banjye wapfuye arimo arota agenda asinziriye
kubera ko abantu baba batazi ibyo barimo mu gihe basinziriye bashobora kwishyira mu kaga batabizi urugero nko kugerageza gukoresha amashyiga cyangwa kugenda hanze mu muhanda እቲ በእንቅልፍ ልቤ የመሄድ ልምድ ነበረኝ። ይህንንም ያወቅኩት እቤት ሲነገረኝ ነው።
sinkirota ngenda nsinziriye ariko byambagaho kandi byahangayikishaga nyogokuru cyane yafungishaga inzu imfungo zitandukanye kugira ngo ntaza gusohoka mu gicuku impuguke zitanga izindi nama mu rwego rw'umutekano nko kubika kure imfunguzo z'imodoka n'ibikoresho bikomeretsa
እንዲሁ ከእንቅልፍ የተነስቼ በር ከፍቼ ወጥቼ የሆነ ልብሴን አውልቄ ጥዬ benshi mu bo mu muryango wanjye bibwiraga ko kurota ngenda nsinziriye ari ikintu kizanwa n'uko nasinze ariko siko byari biri
ubushakashatsi bwatangarijwe mu isomero ry'igihugu muri amerika ryibanda ku bushakashatsi mu by'ubuvuzi bwanzuye ko nta gihamya ko inzoga zaba zitera kurota ugenda usinziriye abahanga bavuga ko hari isano riri hagati yo kurota ugenda usinziriye na bumwe mu burwayi nk'umutwe w'uruhande rumwe kubura umwuka usinziriye cyangwa ingaruka zimwe ziterwa n'imiti gusa bibaza niba ubwo burwayi ari bwo butera kurota ugenda usinziriye usinziriye cyangwa biterwa n'ubuvuzi buba bukoreshwa mu kubuvura ubushakashatsi burakenewe ngo hasobanuke impamvu ya nyayo ibitera
munaco muhammed abdallah ni muganga i dar es salaam muri tanzania aratubwira ibindi bijyanye no kugenda umuntu asinziriye ndetse n'icyakorwa ugonjwa wa kuamka na kutembea usiku bila ya kufahamu kurota ugenda usinziriye bigaragara kenshi mu bana kuruta mu bakuze bishobora kubamo kubyuka mu ijoro ukicara ku buriri cyangwa se ibindi bikorwa bifatika nko kugendagenda kurya no gusakuza cyangwa se gusohoka mu nzu no gutwara imodoka kubera ko hari uko kutamenya ibirimo kuba mfite na bamwe mu barwayi babyuka bakagendagenda bakananyara ahantu hadakwiriye mu bakuze mbona muri rusange bifitanye isano na zimwe mu ndwara z'ubwonko nko guhera umwuka usinziriye kubera ko bihungabanya injyana isanzwe y'ibitotsi cyangwa umuntu ashobora kuba afite ihungabana mu mikorere y'ubwonko cyangwa afite umuriro mwinshi mu bana ho mu by'ukuri ntaho bihuriye n'indwara z'ubwonko urabizi hari ibyiciro bine by'ibitotsi urwo ruhererekane rw'ibyiciro rumara hagati y'iminota mirongo icyenda n'amasaha abiri rukajya rwisubiramo ijoro ryose mu byiciro kuva ku cya mbere kugeza ku cya gatatu amaso aba ahumbije ariko utaratwarwa cyane n'ibitotsi naho mu cyiciro cya kane uba washyizweyo ubwonko bwawe muri iki cyiciro cya kane buba bukora nk'uko bukora uri maso ariko uko kurota ugenda usinziriye bikunda kuba mbere y'icyiciro cya kane cy'ibitotsi ushobora gukangura umuntu urimo kurota agenda kandi ni ikintu cy'ingenzi kuko aba ashobora gukora igikorwa cyamushyira mu kaga muri icyo gihe ugomba kubikora witonze ku buryo utamutera ubwoba ubusanzwe ntabwo ari byiza cyane kuko ikiruta ni uko wamusubiza gake gake mu buriri bwe nta mibarizwi neza hano muri tanzania bene aba barwayi baza gake cyane kandi si indwara ihamenyerewe bumwe mu buryo bwo kwivura mu bakuze ni ugukoresha imiti yongera ubukana bw'ibitotsi byabo nka variyumu hari izindi mpinduka mu mibereho umuntu ashobora gukora nko gutegura aho aryama ku buryo haba hameze neza kimwe n'ubwoko bw'umufariso aryamaho hari imwe mu myitwarire yo kwimenyereza nko kutanywa ibisindisha byinshi mu ijoro cyangwa ikawa nyinshi bene ibyo bishobora kubangamira ibyiciro bisanzwe byo gusinzira hakaba no kugenzura neza niba ahantu uryamye hatekanye nta bikoresho biri hafi aho bishobora kukwangiza ntiba inzugi n'amadirishya bifunze neza ndetse ku bana ho rimwe na rimwe ntibagakwiye kuryama bonyine mu rwego rwo kubarinda ariko cyane cyane ku bakuze bagomba kwivuza indwara bifitanye isano nko guhera umwuka usinziriye cyangwa ihungabana kandi mu gihe wakora ibyo uzabona ko inshururoti ugenda zigabanuka kwicara kenshi bifatwa nk'aho umuntu aruhuka kandi atekanye ariko se wari uzi ko kwicara igihe kirekire cyane bishobora kukubera bibi impuguke zivuga ko kimwe mu bibazo kwicara cyane bishobora gutera ari ukwibumba kw'amaraso mu mutsi munini akenshi biba mu kaguru utwo tubumbe tw'amaraso dushobora gutembera tukagera no mu bihaha aha umuntu ashobora no gupfa uko kwibumba kw'amaraso bishobora guterwa no kwicara igihe kirekire cyane kuryama igihe gikabije cyangwa se gukora urugendo rurerure ikigo cy'amerika gishinzwe gucunga indwara no kuzikumira kivuga ko igihe umuntu akoze urugendo rurerure rurenze nk'amasaha ane byaba mu ndege mu modoka cyangwa se muri gari ya moshi ashobora kugira ibyago byo kugira utwo tubumbe tw'amaraso mu bishobora kugabanya ibyago byo kugira icyo kibazo impuguke zitanga inama zivuga ko niba wicaye gerageza uhine wongere urambure akaguru n'imirundi inshuro nyinshi zitandukanye niba uri ku rugendo rurerure ni byiza guhagarara buri saha cyangwa se isaha imwe n'igice hanyuma ukagenda n'amaguru akanya gato ibi bizafasha imitsi y'amaguru amaraso atembere ikindi kutanywa amazi bishobora gutuma amaraso avura mu mutsi munini ubwo rero nywa amazi ahagije uzagabanya ibyago byo kugira icyo kibazo abantu barenga ibihumbi bine barwaye ubushita bw'inkende mu bihugu mirongo ine na birindwi kuva iyo ndwara itangiye kuvugwa mu kwezi kwa gatanu nk'uko ikigo cy'amerika gishinzwe kurinda indwara no kuzikumira kibivuga urwego rw'ubuvuzi ku isi ruhuriwemo n'impuguke mu bintu bitandukanye rwasohoye inyandiko igenewe abanyamakuru isobanura ko iyo ndwara ari icyorezo cyakora oms yatangaje ko ubushita bw'inkende uko burimo kuboneka ku isi ubu budateye impungenge mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage muganga mary stevens aratubwira ibindi
Emergency of international concern is an extraordinary event as defined by the international health regulations.
ikibazo mpuzamahanga cy'ubuzima rusange cyihutirwa ni ikintu kibaye nk'uko bisobanurwa n'amabwiriza mpuzamahanga y'ubuzima kigashyira ibihugu mu byago byo kugikwirakwiza cyane cyane biciye mu kujya ahashobora kuba hari ibyago byugarije ubuzima rusange rero komite idasanzwe yarateranye mu cyumweru gishize ndetse igira umuyobozi mukuru inama y'uko ubu uko icyorezo cya monkeypox gihagaze mu bihugu kitaragera ku rwego rw'ikibazo cyihutirwa cyugarije ubuzima rusange ku rwego mpuzamahanga Um, another emergency committee to look at uh, the available data and advise against. And secondly, it also does not mean no action. Countries have been called to take action uh, to make sure that they are alert.
ariko kandi uko urwego rukora mu mabwiriza mpuzamahanga agenga ubuzima nk'urugero habayeho impinduka uba ushobora kongera gutuma izindi nama idasanzwe ngo harebwe ku mibare ihari hanyuma hatangwe izindi nama ntibivuze kandi ko nta kirimo gukorwa
umubare w'abantu bambara utwuma tubafasha gucunga ubuzima bwabo no kubufasha kumererwa neza uragenda wiyongera ibisobanuro mu nkuru ikurikira fred ni umukozi w'ubusitani ubikunda umurimo ubu yarushijeho kwishimira muri iyi minsi abasha kugenzura uburwayi bwe bwa diyabete
mbere nkikoresha uburyo bwo kwipima nari ntewe impungenge n'uburwayi bwanjye bwa diyabete ubu rero ntazo nkifite ngira uruhare mu kugenzura diyabete yanjye ibyo birushaho kumpa amahoro yo mu mutima ku ruhande rumwe byashobotse kubera agakoresho yambara ku mubiri gakurikirana kakanabika amakuru ajyanye n'urugero rw'isukari riri mu maraso ye ku buryo we na muganga babasha kuyabona mu buryo bwiza kurushaho aya makuru yamufashije guhindura uburyo bw'imibereho byatumye urugero rw'isukari rugabanuka fred yasabye ko izina rye ritakoreshwa mu rwego rwo kurinda ubuzima bwe bwite
aka gakoresho kamfashije kugenzura indyo yanjye ya buri munsi kandi nabashije kugera ku ntego nari nihaye umubare w'abantu nka fred bakoresha udukoresho twambarwa mu gucunga ubuzima bwabo uragenda wiyongera baradukoresha mu kugenzura imigendere yabo cyangwa se mu gukurikirana ubuzima bwabo abakoresha utu dukoresho bashobora gusangira amakuru n'abaganga nkoresha isaha yanje ya epo mu kugenzura intambwe zanje ndetse n'urugero rw'ibikorwa byanje muri rusange n'aho dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima cy'umunsi naho ubutaha rero kandi mukore ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
ni n'aha dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha nkambashimira mwese kuba mwadukurikiye nari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na pj na diodone cyubahiro yari eugenia mukankusi twongere guhura mu kanya isamoya n'igice mukomeze kugira umugoroba mwiza